iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda radiyo ijwi ry'amerika murayikurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi muradusanga ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mushobora no kujya kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu no ku rubuga rwacu rwa facebook ari rwo vewa radiyo yacu hano i washington dc muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga turaganira ku bijyanye no kwiteza imbere biciye mu bituruka ku buhinzi ni umwihariko w'abantu b'igitsina gore muri uku kwezi kwahariwe abari n'abategarugori ikaze rero mwese kuri radiyo yanyu baba abasangwa n'abashya muri kiganiro iyi ni radiyo yanyu murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi nongere mbaha ikaze kuri radiyo yanyu nshuti banywanyi ba radiyo ijwi ry'amerika nk'uko nari mbivuze mu kanya reka twongere twifatanye n'abari n'abategarugori muri uku kwezi onu yagize umwihariko wabo ntacyo badakora ngo barusheho kwiteza imbere ndetse bateze imbere n'imiryango yabo hirya no hino bitabira ibikorwa bitandukanye n'ibyo batatekerezaga mbese ko bishobora no gushoboka kuri bo mwagiye mubumva mu biganiro bitandukanye cyane cyane nko mu kiganiro radiyo ijwi ry'amerika ibagezaho buri munsi ikiganiro iwanyu mu ntara ku munsi wa gatanu hari iminota yahariwe abari n'abategarugori ubushize mwumvise umudamu witwa suzana nikuze washyize ku ruhande umurimo w'uburezi yakundaga yigiye kaminuza ariko akaza guhitamo ubuhinzi bw'ibihumyo nyuma yo kumva icyo kiganiro mushobora kuba hari ibitekerezo mwakuyemo hashobora kuba hari n'ibyo mwibaza haba mu buryo bwo guhinga uburyo ibyo bihumyo bihingwa akamaro kabyo n'ibindi mwe rero mwifuza kumenya byinshi kuri ubu buhinzi mube hafi ya radiyo yanyu abamara amatsiko twamubatumiriye uyu munsi hari na bagenzi be tuza guha umwanya mu kanya hari abandi bashobora kuba babihinga ndetse n'ababicuruza turaza kubahamagara nabo bagire icyo badusangiza muze rero musangire inama n'ibitekerezo n'abatsindiye tubanze twakire madame nikuze suzanne madame suzanne uraho neza urakomeye
muraho mwikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane ubushize waganiriye n'umunyamakuru mugenzi wacu wagusanze iwawe aho ukorera ubu noneho ugiye kuganira n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika aho bari hose ku isi ngushimiye uyu mwanya wabageneye ndabizi ko ubuhinzi bwawe n'akazi kose kajyana nabwo bigusaba umwanya munini wakoze kwigomwa iyi saha
yego murakoze namwe
nari nkuvuze rero mu kanya ariko niba hari icyo wifuza kongeraho ku byo navuze kugira ngo abo turi kumwe babashe kurushaho kumenya uwo barimo kuganira nawe umwanya ni uwawe
murakoze cyane amazina yanjye nitwa nikuze suzanne nkaba ndi umugore w'umunyarwandakazi nkaba nkora akazi k'ubuhinzi bw'ibihumyo nkorera mu mujyi wa kigali mu karere ka gasabo mu murenge wa bumbo
yego none rero tubwire muri make uko igitekerezo cyo guhinga ibihumyo cyakujemo
igitekerezo cy'ibihumyo ko cyanjemo ibihumyo ntabwo ari igihingwa gisanzwe ntabwo gihingwa n'abantu benshi Eh, uko igitekerezo cyanjemo rero nari mfite abashuti banjye bakoraga ahantu bahingaga ibyo bihumyo najya njya kubasura nkabona icyo gihingwa barangaburira numva biraryoshye bakajya bampa ibyo kurya ngenda nanjye ngateka nkumva biraryoshye aho bigeze nkajya ngura imigina yabyo iyo bahinga yeraho ibihumyo ndagenda nanjye ban- banyigisha uko bitekwa ahanini usanga abantu benshi tutazi no kubiteka bambwiye uko bitekwa ndagenda ndabiteka mu rugo turarya biraturyohera ngura iyo migina nanjye ndayihingira banyigisha uko ndi buyihinge ndayihinga nkajya nsarura ngaha n'abaturanyi banjye turangije turabikunda rero nza kubona ukuntu aho hantu babikoraga ari byo byabateje imbere ndavuga se nanjye wakwinjira muri kiriya nka- muri kiriya gikorwa cy'ubuhinzi bw'ibihumyo cyane ko ni akazi katagusaba kukirirwamo umunsi wose ni akazi ushobora gukora ufite n'akandi kazi bibaye ngombwa Eh, nuko rero ni- naje kwinjira mu buhinzi bw'ibihumyo yego wowe ba- wari waramaze ku ku- kuryaho gatoya wumva biraryoshye uti nanjye reka ngerageze ubitekeye abo mu muryango bo babyakiriye gute
Eh, barabikunze cyane Mm, kuko abana ntabwo babasha no kubitandukanya n'inyama mm.
Eh, biraryoha cyane Mu- mu buryohe ni ni kimwe
Eh, bijya kumera kimwe Ehe. ndumva ari ari byiza cyane ubwo mu kanya turaza gukomeza tubiganiraho utubwire ah, n'uburyo ubihinga hashobora kuba hari abifuza kuba babitangira nabo reka tubanze twakire na madame byukusenge alphonsine nawe tumuganirize Murakoze cyane, gatoya Eh, ndagushimiye nawe kuba wafashe uyu mwanya kugira ngo tuganire Ah, nawe uhinga ibihumyo wabanza ukibwira abatwumva
murakoze cyane amazina yanjye ni byukusenge alphonsine ndi umudamu w'umunyarwandakazi nanjye nkaba narahisemo gukora umwuga w'ubuhinzi bw'ibihumyo
Ye, wowe ubihinga hehe murakoze nawe wowe ubihinga hehe ndihinga mu karere ka rurindo Mhm, mu murenge wa masoro mhm. ye u- u- umaze igihe kingana icyo ubihinga
maze imyaka ibiri
Eh, si myinshi ariko ubwo nawe wamaze kuryaho gatoya
Eh, ubu hari ubunararibonye mbifiteho Mm, uraza kudusangizaho kugira ngo natwe tu- tu- tumenye uko twa twabyifatamo uko natwe twagera kuri icyo gihingwa kiryoha kikageza ku rwego rw'inyama
yego Ye. Um, reka noneho nongere uh, ngaruke kuri madame suzanne um, nikuze Uh, ku- kuri ubu buhinzi bwawe ubuhinzi bw'ibihumyo um, ubona bukugejeje ku yihe ntera ese wowe umaze igihe kingana iki ubukora
Mm, mbikora nka bizinesi Mm, bimazemo imyaka itandatu kuva bibiri na cumi n'umunani mhm, ariko ntangira ku- kubirya no kumenya amakuru kuri byo nabitangiye bibiri na cumi na gatanu mhm.
Mm, bimaze rero Yego.
bimaze n'igihe Mm, mwari mumbajije cy'icyo bingeze- bingejejeho mhm.
birahari bitandukanye maze kwigezaho nk'umugore w'umunyarwandakazi nanjye navuga tubwiremo bimwe hanyuma ibindi turaza gukomeza Eh, ubu nari ndangije kwiga nize igiciro cya kabiri cya kaminuza nize ibijyanye n'uburezi nza kugira imbogamizi zo kuba nakora akazi k'uburezi bitewe n'aho nari mbonye akazi hari kure y'urugo kandi mfite umwana ukiri muto nagombaga kwitaho n'umushahara uri hasi mbona ubuzima buhenze Eh, aho rero mariye kugera muri ubu buhinzi bw'ibihumyo nanjye nabashije kuba navuga ngo nabona umushahara ku kwezi hari ibyo nakemura mu rugo hari ibyo nafatanya n'umutware cyane ko ubu ngubu ntaho nkorera narahiguriye bivuye mu mushinga wanjye w'i- w'ubuhinzi bw'ibihumyo
Mhm.
Eh, na- nafasha umutware nakwishyura minerivare z'abana nakora ibikorwa bi- bitandukanye mu iterambere ry'urugo rwacu
no Mm.
turaza gukomeza tubivugeho reka nu- tujye ku murongo wa telefone ko iki kiganiro ni icy'abakunzi b'ijwi rya amerika Ah, twakire daniel bonaventure uratwumva daniel
yego ndi kubumva ye ikaze ku ijwi rya amerika
eee turabakira
nuko daniel ah, uri- hari ikibazo wifuza kubaza cyangwa n'igitekerezo wifuza gutanga ni ikibazo nabaza umutumi- umutumirwa yego
iyi none Mm.
e, izo nuzo akora ageze ku rwego rwo kuba yazohereza hanze cyangwa n'izo guhaza isoko rya gusa
Ah, madame nikuze mwamusubiza
ubu none mu rwanda dufite urugaga rw'abahinzi b'ibihumyo ntabwo ari ryo ryenyine ubihinga mu rwanda dufite urugaga Eh, ubu rero kugeza uyu munsi turimo turashaka amverope yo kuba twa- twafungamo biriya bihumyo kugira ngo bigereyo bikiri fureshi bitangiritse ariko mbere ya kovide twarimo tubiteganya tuza gukomwa mu nkokora na kovide bituma tutabigeraho ariko twari twabitangiye dusigaje gusinya n'amasezerano na kampani y'indege yari kujya idutwarira ibyo bintu hanze kovide ije rero birahagarara ariko ubu ngubu biri mu nzira mu gihe gitoya turaba tubasha kubyohereza Mhm. Ah, watubwira se ubwo nk'abari muri ur- urwo rugaga cyangwa ntabwo muramenya umubare w'abantu barurimo bashobora kuzajya bohereza ibihumyo hanze
umubare w'abaza- baba babasha kubyohereza hanze E, kugira ngo twumve nk'uko byaba bingana niba ari biri ku rwego rwo hejuru cyangwa se niba ari ibintu byaba bigitangira
biri ku rwego rwo hejuru ntabwo aribwo bigitangira Mhm.
urugaga rurimo abantu ndumva turi abanyamuryango bagera muri mirongo inani Mhm.
yego Ye- reka twu- tubaze ba- daniel niba hari ikindi kibazo yari afite ese ni- soza yego uri kumva ko ahita avuga ati bari bari kugira shaka indege izabatwara ngira ngo wenda batangiye gukora nko kohereza hano mu karere ah, hafi nyine kugira babone gutangira no kohereza gukoresha iyo ndege yari avuze hano mu karere ho baratangiye cyangwa bakoresha bakoresha isoko rya hano iwacu mu rwanda honyine uravuga isoko ryo mu rwanda hose cyangwa tuvuge nko muri kigali ndavuga mu karere kano k'ibiyaga bigari mu karere k'ibiyaga bigari uravuga noneho ubwo ko kurenga n'imbibi ukarenga u rwanda ukagera no mu urenga imbibi burundi n'ahandi bakabanza hano hafi noneho ko yaravuze ati bari bari gushaka indege izabatwara nka hano hafi wenda urabona ntabwo byasaba indege byasaba amakamyo amakamyo mhm.
Eh, ho baratangiye cyangwa bazahera ku ndege banze bohereze hanze niho isoko babanje kuribona mbere yo mu karere urumva ibyo hanze ntibiragerwaho ariko reka twumve mu karere suzanne Reka- reka- umusubiza reka muzagoma Ay- abaturiye kiriya gice cya goma duf- duf- abahinzi duhi- dufiteyo bo- boherezayo ibihumyo abaturiye abahinzi dufite bari mu mu ntara zegeranye n'imipaka cyane urugero nka hariya goma Mhm.
ibihumyo biriyo biba byavuye biba byavuye mu rwanda Mhm.
dufite abahinzi babyoherezayo
Mhm.
Eh, yarabajije nimba mu karere hari ahantu twaba tubitanga yego
Mm.
daniel wasobanukiwe iyi ndasobanukiwe murakoze cyane kandi mu munsi burize ndamushuje cyane yarakumva rwose nagusuhuje nanjye Eh, eee yicomokeye nakugeraho o- o- o- o- none se suzanne uwaza aku- akugana yabasha ku- wabasha kumufasha ukamwereka uko bigenda
nabimwereka byose Mm.
kuva duteguye ibigomba guhingwa tubihinze tubisaruye n'ibindi biza nyuma yo gusura Mm. Dani- kubiteka
yego daniel uzi aho wamusanga se
ntabwo nawumvise neza harya yavuze ni bumbogo Mhm, reka gusubiriremo neza
Mm.
suzana mubwira aho Ni mu mujyi wa yagusanga kigali akarere ni gasabo umurenge wa bumbogo akagari ka kinyaga umudugudu wa muhozi nimba uri muri kigali eee ni muri kigali
umurenge wa bumbogo Mhm. ugira ibihe byiza rero daniel urakoze nawe iyi namwe namwe turabashimiye Eh, ku murongo wa telefone dufite na ruga niba atari rugaba izina rihiniyemo gutyo ruga yitwa paul rugambwa elisa rugambwa elisa yego yego eh, elisa elisa ariko ni izina ry'abakobwa hano ko handitse paul
oya elisa ni niryo ryanjye ibyo ni irya fesibuku Ah, eh, ha- none se elisa elisa u- uri umugabo se cyangwa uri umukobwa
ni umugabo uri umugabo nuko nuko nuko ye cyangwa elize mu gifaransa oh elize
yego Mm, elize ndarizi ko ari iry'umuhungu elisa ni umu- na- nari nzi ko ari umukobwa ubwo niyo mpamvu byari binshanze nuko Eh.
ibyo ari byo byose eh, ikaze ku ijwi rya amerika hanyuma ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
oya cyari kwari ugushima Mhm.
shima uwo muntu wa bumbogo ufite umushinga w'ubu- w'ubuhinzi bw'ibihumyo Mhm.
ariko nanjye mfite icyifuzo cyo ku- kubihinga ariko mfite ubwoba bwo kubona isoko ryabyo Mhm.
ni impungenge zo kubona isoko Eh, ik- ikibazo ufite ni ukubona isoko wabanje ugahinga se
Eh, mbanze mpinge urabizi se u- ibihumyo ubundi wa- wa- wa- watangiye kubihingaho gatoya c- cyangwa nibwo bwa- waba ugiye gutangira Nibwo ariko ukabanza nagiye gutekereza isoko gutangira.
Mm.
ariko nkanza gutekereza isoko kuko nkunda gukora imishinga nk'iyo ariko nkakorera bugari
Mhm, ubundi nari nsanzwe nhinga ibindi bihingwa bisanzwe
mhm, ubwo rero numvaga icyo nacyo ari cyiza mhm,
cyane umuntu agiye agifashamo n'abaturage hafi gutuye mu byaro Njye ntu- ntuye muri gatsibo mhm,
akarere ka gatsibo umurenge wa kiramuruzi mhm.
rero tugira ikibazo ki- cy'abana bafite imirire mibi Mhm.
umuntu abitewe n'umushinga mbana n'urubyiruko tugakorana n'urubyiruko tugakora umushinga w'ubuhinzi bw'ibihumyo Mhm.
akarere kakabishyiramo imbaraga tugafatanya n'akarere tukajya tubisapurayinga mu baturage bakafasha abo bana bafite ubwingire bwo kubura imirire myiza Mm.
bakabafasha ndumva ari ikintu ushobora kuba wari waramaze gutekerezaho ariko ubwo wi- u- wamaze ufite ibyo bitekerezo byo kuba wafatanya n'urubyiruko Yego, Ntabwo ari kuko ikintu.
twari dufite n- Mm.
twari dufite n'undi mushinga wo guhinga imbuto twamaze gukora pipiniyeri yazo Mhm.
Eh, duteganya guhinga eh, gukora eh, pipiniyeri y'imbuto ibiti by'imbuto yego urebye tumaze kubonaho ibihumbi nka bitatu bya- by'avoka Mhm.
turateganya kongera n'ibindi ku buryo mu kwa cumi kwa cyenda twabiha abaturage baga- bagahinga nuko nuko ni byiza Eh, reka Mm.
eh, reka noneho n- ikibazo cyawe ngihe ah, madame byukusenge alphonsine alphonsine uratwumva alphonsine yego yego wumvise uyu muvandimwe um, Rug- rugambwa elize wo mu karere ka gatsibo mu murenge wa kiramuruzi arifuza kuba yatangira ubuhinzi bw'ibihumyo hamwe n'urundi rubyiruko Ah, wowe nawe urabihinga Wa- wamu- wamubwira iki Ni- yahita atekereza ibijyanye n'isoko ni iki ya- cya- yagombye ku- kugira mu mutwe mu mu myiteguro yo kugira ubwo buhinzi
yego murakoze ndabashimiye kandi na rugambwa elize ndamushimiye ku gitekerezo cyiza yagize umushinga w'ibihumyo ni umushinga mwiza kandi nkurikije uko yawutekereje akanatekereza mu buryo bwagutse bwo kuba yafatanya n'urubyiruko urumva we yamaze kubitekereza ku rundi rwego rwiza rero nk'impungenge yaragaragaje z'isoko reka mubwire ko isoko ridateye impungenge nk'ubu nkanjye ntangira nanjye natekerezaga gutyo naravugaga nti se ibi bintu ni byiza nabyize nabonye uburyo byunguka ariko nkajya nibaza nti ariko isoko riramutse ritabasha kuboneka neza byaba ari igihombo kuri njye kuva natangira nababwiye ko amazemo imyaka ibiri ntabwo isoko ndaribura ahubwo isoko nge rirankenera rikambura rikaba ariko mbivuga kuko habaho igihe kinini usanze hari demande ndende iri ku isoko twe tu- nk'abahinzi tutabashije guhaza ibyo mubabonera ari Nk'ubu bike ngubu muri iki gihe turimo Mhm.
nk'ubu nko muri iki gihe turimo barimo barabitubaza ntabwo turi kubasha guhaza amasoko kandi ni amasoko ari lokali byumvikana ko rero izo mpungenge ntabwo yakabaye azigira kandi nanone nk'uko umuvandimwe suzanne yabivuze tuba mu rugaga Mhm.
ni ukuvuga ngo duhererekanya amakuru Tura- tu- tu- turavugana umunsi ku munsi kuba ngewe naba mfite umusaruro ntabwo nshobora kugira umusaruro wanjye ngo ugire ikibazo kuko tuba turi kumwe dufatanya umunsi ku wundi niba njye mufite ntabashije kumenya aho isoko riherereye nkavugana n'abari mu rugaga barambwira bati isoko eh, bakarinyuriyantaho bakampuza naryo Mhm.
rero yitinya
Mhm.
ahubwo we nabanza ashaka amakuru y'ibanze kandi amakuru nitwe tuyafite Mhm.
amenye ngo njye ngiye kwiga umushinga wanjye neza nige ese nzakora iki Nza- nzakora imigina nahinge ese nzahinga gusa abanza abitegure abimenye neza noneho ubwo natwe ni muri twa kumufasha azadushaka tumufashe noneho namara kuwutegura impungenge y'isoko yo ntayihari Mhm. ye ah, guma hafi rero nabamubwiye iby'ibanze yego de- erize guma hafi ubwo tubanze twakire n'undi mudamu nawe ukora ib- ibikorwa byo- bijyanye no gucuruza ibihumyo marine uwimana uranyumva
ndabumva ikaze ku ijwi ry'amerika
ye murakoze cyane urakoze kuba uzi igihe rwose hari- hari ikibazo umuvandimwe yari abajije kijyanye n'ubucuruzi bw'ibihumyo kandi n'ibyo ukora um, sinzi niba ikibazo wacyumvise we ashaka kubihinga oya ariko ntabwo nacyumvise Ye, ni umu- umuntu w'agatsibo eh, rugambwa erize arifuza ku- guhinga ibihumyo agafatanya n'urundi rubyiruko ariko kandi akaba afite impungenge z'isoko eh, hari nanone umuvandimwe turi kumwe hano ku murongo wa telefone byukusenge alphonsine yari amaze kumusobanurira icyo yakora wowe nk'umuntu ubicuruza wamumara izo mpungenge gute watangiye ryari gucuruza mbanze nkubaze igihe watangiriye n'aho wumva ugeze ubu ngubu hanyuma umuha inama
ye murakoze Ah, ntangira ubucuruzi bw'ibihumyo nabuta- nabutangiye muri igihu- muri bibiri Mhm.
muri bibiri Ah, niba ntibeshye ah, m- maze n'imyaka icumi icumi ni myinshi
yego maze Mm.
imyaka icumi mbucuruza kuko umwana wanjye nari mbyaye w'imfura Mm, amaze imyaka cumi n'ibiri Mhm.
mbifitemo rero mbimazemo igihe yego icyo namarira uwo muvandimwe wa- wibazaga uburyo ki ubucuruzi bw'ibihumyo bumeze ndamumara impungenge Mhm.
n'uyu munsi turi ku isoko hari ibihumyo bike cyane twabibuze urumva rero aramutse abifite akanahingira igihe bikajya biboneka kuko birahingwa byageraho bikanabura ariko habayeho uburyo bwo kubihinga bihoraho ntibibe byabura byadufasha Mhm.
twebwe turabibura pe ku isoko bikabura ukabona ibihumyo byabuze abantu bahungabanye Mm, haba nyabugogo haba mu mujyi haba kimironko ugasanga izo mpungenge zabonetse rero twe nk'abacuruzi ikintu tuba twifuza ni uko twahora tubibona kandi ku bwinshi bituma n'igiciro cyabyo kidahindagurika ariko iyo byabuze igiciro kiva aho cyari kiri mhm.
kikazamuka iyo bihari rero ari byinshi n'igiciro kirongera kikamanuka Ye, bivuga ko ubirangura
ngende ndabirangura Mhm.
Eh, ngenda ngurira abahinzi yego
Mm.
reka tumubaze i- icyo um, abitekerezaho noneho I- erize uranyumva erize erize ndumva atarimo kutwumva sinzi niba yavuye ku murongo reka mbaze Mm.
Eh, yavuye ku murongo bambwiye ko yavuye ku murongo ariko ndibwira ko ubu ngubu arimo kutwumva nta kibazo dushobora gukomeza kumubwira eh, n'abandi bakumviraho none um, reka ngaruke kuri madame suzanne nikuze Eh, wumvise ibyo bagenzi bawe bavuze mu bijyanye no kugira inama uyu muvandimwe um, rugambwa erize wowe nawe umaze igihe nyine uhinga ibi- ibihumyo kandi ukanabicuruza mu- muri ubu buryo ab- bamubwiye bwo ku- kuba yatekere yashaka isoko uko bi- bikene- ibi- ibyo bihumyo bikenewe bigenda bikenerwa kurushaho kandi bikaba bikeya wowe indi nama wamwongereraho ni iyihe Ah, iki- akandi nakubaza urwo rugaga murimo nk'abahinzi b'ibihumyo yabanza aka- akegera urwo rugaga mbere yo gutangira kubihinga cyangwa bisaba iki kugira ngo winjire muri urwo rugaga
reka murakoze cyane mpereye ku kibazo erize yabajije yabajije ikibazo cyiza cyane twese tukijya kwinjira mu buhinzi bw'ibihumyo twabaga twibaza ibibazo byinshi cyane ese bibona isoko ese ntibyamfana ngahomba ibibazo nk'ibyo ntabwo byabura ku muntu ugitangira kujya mu buhinzi bw'ibihumyo rero impungenge namumara ni uko ibihumyo ntabwo bijya bipfa ni ukuvuga ngo eh, icyo dukora umuntu wagu- waguhaye imigina yo guhinga wa muntu aragufasha akakwigisha kuyihinga akakwigisha kuyisa- ku- gusarura ibihumyo nabyo ntabwo ari ari akazi koroshye kuko nka marina ubicuruza arabizi ibihumyo bisaba kuba bifite isuku ihambaye yo ku rwego rwo hejuru ntabwo yabisarura rero uko yiboneye yabisiga itaka Eh, ah, wa muntu wamuhaye imigina rero aramukurikirana akanamuhuza n'isoko ntabwo amuha imigina ngo ugenda uhinge gutyo gusa aterere iyo oya aramukurikirana akamuhuza n'isoko akamumenyereza isoko niko nabyita ni ukuvuga ngo twe mu bihumyo nta nta hangana ribamo nta kompetisiyo ibamo ntabwo murafatanya turafashanya ahubwo Mm.
yego kuko ibihumyo niyo waba uhinga imigina ibihumbi umunani ntabwo ushobora kuyihora kubihorana ngo usarure kuva ku munsi wa mbere w'ukwezi kugera ku munsi wa nyuma w'ukwezi bigeramo bigahundura hagacamo nk'icyumweru ugategereza ko byongera gushibuka ni ukuvuga ngo rero cya gihe utabifite usigara uri nimba nkange urugero nkora imigina nkayihinga nkana- nkanagurisha abahinzi iyo bahinga kuko ngo rero iyo ngiye ntafite ibihumyo mu murima nkora buryo ki ngurisha ibihumyo bya ba bahinzi banjye mba narakurikiranye kuko mba ni- nizeye ubuziranenge bwabyo Eh, niyo mpamvu rero aho ngaho atagira impungenge Yego.
cyo mwari mumbaje rero cyo kumwinjiza mu rugaga rw'abahinzi b'ibihumyo kwinjira mu rugaga hari icyo bisaba ntabwo wabyuka mu gitondo ngo uvuge ngo nahinze imigina ijana ngiye mu rugaga rw'abahinzi b'ibihumyo hari n'amahugurwa ugomba kubanza gu- guhabwa wa muntu wagukurikiranye ah, niwe u- uvuga ukubwira ati kuri iyi ntera noneho wakwinjira mu rugaga rw'abahinzi b'ibihumyo Mhm. yego reka ubwo twakire noneho bienvenue Ma- manange bienvenue uratwumva mwiriwe mwiriwe wiriwe wakoze kwihangana twabanje gusubiza eh, erize kugira ngo n'abandi nabo bumvireho Ah, mwiriwe wiriwe neza
Eh, nitwa bienveni ndi kumvikanira i karongi mu- mu murenge wa murambi hano i kirinda mu by'ukuri ah, mu by'ukuri rwose icyo gihingwa wenda dukunda kugifata nk'igihingwa gishobora gupfa gupfa vuba Eh, kandi none buriya tutabizi ku- umuntu utabizi neza wenda akunda kubyitanya na bya bindi bi- bijya bi- bi- bipfa ku musozi ariko noneho nge hari ahantu nigeze kujya ku mushinga Ah, mbasha kubibona ariko si ntabwo nabisobanukiwe neza ahubwo ngewe nari mfite ikibazo kiriya gihingwa dukunda kugifata kugifata nk'aho kidafite agaciro cyane ese kandi mu by'ukuri gifite agaciro ese nta kuntu cya ha- hazabaho aba nk'uko tugira aba- abajyanama b'ubuhinzi nabo bakabihugurirwa kugira ngo na wa muturage wo mu mudugudu cyangwa wo wo- wo mu ntara ahandi wenda atari aho mu mujyi ku buryo uwo mujyanama yaza akamuhugura akamwereka ukuntu agomba kubifata neza ndetse nde- a- agomba no kubihinda kugira ngo wenda isoko riboneke kandi abantu babyitabira ari benshi
Eh, reka tubaze madame suzanne nikuze Ah, uyu muvandimwe ah, w'i karongi ati ese ni nk'aho yabajije niba hari ubukangurambaga bwaba bukorwa kugira ngo abantu bitabire ku guhinga i- i- ibihumyo U- hari icyo waba ubiziho
Eh, murakoze ubukangurambaga burakorwa burakorwa urugero natwe abahinzi turabikora aho dutuye Eh, ikigo cy'ubuhinzi ikigo cy'ubushakashatsi cya rabu badukurikirana nibo badukurikirana Ah, nabo ubukangurambaga barabukora binyuze mu bitangazamakuru yaba ibyandika yaba ibivuga amaradiyo amateleviziyo ubukangurambaga burakorwa ni ukuvuga ko kugeza uyu munsi ntabwo biragera mu bajyanama b'ubuhinzi ariko nabyo birateganywa biracyari hagati muri twebwe mu bahinzi dukurikiranwa n'icyo kigo cya rabu ariko natwe tuba turi mu bukangurambaga kugira ngo bino bihumyo bigaburirwe eh, bibashe kwitabirwa cyane abagore batwite eh, mu bigo by'amashuri aho abana batabasha kubona ziriya nyama batabona donc batabona ibikomoka ku matungo babe babasha kubona igihumyo kuko gifite intungamubiri nyinshi cyane ubukangurambaga rero tugenda tubukora mu buryo butandukanye Ye, urashaka kuvuga ko ibihumyo bikoreshwa no mu mashuri ku buryo bumva baramutse ba- abantu babisobanukiwe bakamenya ko mm, bifite intungamubiri zishobora gufasha abana zikaba bikaba byasimbura inyama bishobora kubona isoko rihagije kurikije Cyane amashuri rwose.
ahari
yego kurikije amashuri ahari kandi bigafasha n'abana mu kubongerera imirire myiza Mhm. ye um, hari reka- ikibazo byemve- nari mfite yego
eh, hari ikindi kibazo nari mfite niba Ikibazo.
ibihumyo bifite agaciro gakomeye ku muryango cyangwa se ku mwana mutoya Mhm.
mu by'ukuri urumva ko ibyo ngibyo ari byo ahubwo twakagombye gushishikarizwa kugira ngo tubigaburire umuryango none ni izihe mbogamizi bagize kugira ngo babigeze kuri bu- buri muturage wese ngo ana- ana- usibye no kugira ngo wenda ngo babone isoko buri muntu wese akaba afite wenda nk'akarima ke ko ko mu rugo wenda nka- ak- akamera nk'akarima ko mu gikoni kubera ko tuzi neza ko bifite agaciro kanini gaburo tuyi
imbogamizi ba- bageze mu kubyumvisha abo bantu aravuga ko ba- bifashisha uburyo butandukanye harimo n'amaradiyo ni- ni- n'ibindi n'itangazamakuru Um, reka tubaze um, byukusenge alphonsine wo- wamu- wa- wamusubiza kuri iki kibazo cye nawe ubwawe wavuze ko hari ibya- ibihumyo biba bikeya mu gihe mushaka ku ku- ku- yaba ari ukubicuruza cyangwa se ku kubigeza ku babikeneye wamubwira iki alphonsine alphonsine ubanza atarimo kunyumva reka halo halo uranyumva halo yego Eh, ndakumva turakumva turakumva ya um, uyu mu- Okay.
nu- nga- mu- banza unsubirize uyu muvandimwe byemveni
okay ku kibazo cya bienveni ndumva niba numvise neza yabajije ashaka kuganisha ku mbogamizi zigaragara kuba hari ahantu ibihumyo bitarasobanuka cyangwa batarabimenya ngo bibe byakoreshwa kuri buri muryango yego kuko habaho ubukangurambaga ko umuryango wagira akarima k'igikoni ubwo urumva ni izo mboga umuryango ukazihorana ariko hakabamo imbogamizi y'uko ibihumyo bitari byagera muri buri muryango ngo ube usobanukiwe kuba wahinga ibyo bihumyo Mm, wenda nk'icyo navuga nk'imbogamizi ariko zi- zizakemuka kandi vuba mhm, urabona umuryango nyarwanda twari twaramenyereye kubona inyubakamubiri cyangwa se poroteyine tuzikuye mu matungo mhm, ibyo rero tubihugiramo bituma ibihumyo tuda- bidahita byinjira mu muryango nyarwanda noneho aho inyama zigaragariye ko nazo zigenda zikendera cyangwa se hari abatabasha kuziba- ku- kuzibona mu muryango navuga ko ari nk'amahirwe twanagize ibyo bihumyo nabyo bibabyinjiyemo noneho rero urumva ni taransisiyo ubwo urumva ni urugendo kugira ngo abaturage bahite bava ku byo babonaga by'amatungo babonaga hafi bahite binjizamo igihumyo urumva ni urugendo ariko njye mbona hari aho bimaze kugera mhm, kuko nk'ubu mu buhinzi bwacu twebwe abahinzi bamaze kubigeramo dushaka ko buri muryango umenya ko washobora guhinga ibihumyo kandi si ibintu bigoye kuko umuntu yafata ibibase bishaje yakoresha ubu- uburyo buciriritse bwose akaba yabasha kwihingira umugina ubwo rero ku mpungenge ya byenzeni irahari yego nibyo kuko umuryango nyarwanda ntabwo birageramo ariko ni ibintu dushaka gukemura twe nk'abahinzi kuko nitwe twabitangiye
ye Um, reka noneho ikibazo kindi ngihe marine uwimana Um, bienvenu yavuga yavugaga ko uh, bifatwa ibihumyo bifatwa nk'igihingwa gishobora gupfa vuba aha ngaha hamwe mu bicuruza wamusobanurira iki Uh, izo mpungenge nazo afite wazivugaho iki
Eh, ibihumyo kuko ku bigaragara ni igihingwa gishobora kuba cyapfa vuba kitabashije niba mbiranguye nti- simbona ababigura haba harimo ikibazo ariko akenshi amahirwe tugira turangura ibihumyo tubasha kugurisha bikarara bishize ariko inikese biraye ubasha kubibika neza mu cyo ubicururizamo akenshi tugomba kubicururiza mu mabase ubishyiramo warangiza ukabitereka ahantu hizewe ubiha uburyo bikomeza guhumeka bikamera nk'aho byaba bikiri mu murima gusa ntacyo bibaye kuko igihumyo kitari muri firigo gishobora kumara iminsi ibiri kitarangirika ukaba wanagikoresha nta kintu gitwaye kuko n'ababijyana mu rugo badafite amafirigo Mm.
ashobora kubirya kandi akabikoresha nyuma y'iminsi ibiri nta kintu biraba burya bitangira kwangirika nka nyuma y'iminsi itatu bitagiye muri firigo Mhm.
nibwo usanga kigize ikibazo ntabwo rero mwembeni namubwira ngo yabitinya wabibonye rwose urabikoresha kandi nk'uko yifuzaga ko byaba uburyo bugezwa ku banyarwanda bose impungenge zikaba bamwe ntibaranabyiyumvamo cyane abantu bakunze cyane kubigura ni abantu bafitemo eh, nosiyo bazi umumaro wabyo ababyandikiwe na muganga se ababirya ku bw'amatsiko kugira ngo bumve ibyo bintu abantu bahora bavuga ariko uko iminsi iza uhereye igihe twatagiye tubicuruza usigaye ubona abantu barabyitabira benshi barabyitabira bakaza babishaka bakeneye kumenya uburyo babitekamo hari abatazi n'uko babiteka dukora akazi kabiri gucuruza no kwigisha abantu uko babiteka rero nta nta kibazo birayi nta kibazo birayi rimwe kabiri urabikoresha Mm. ese ntibishobora kumishwa
byose birakorwa bashobora bishobora kumishwa gusa ingano y'ibyumishwa Mm.
iba nyinshi kuruta ikivuyemo kuko nk'ibiro icumi Mm.
by'ibihumyo bi- bitumye Mhm.
nibyo bivamo ikiro kimwe cy'ibihumyo iyo babikuyemo ifu Mhm. ni ukuvuga ko ubicuruza yahomba kurusha ucuruza ibyumye yahomba
Ah, njyewe umucuruzi ushobora kudahomba kubera ko ikiro kizagurisha ibihumbi nka makumyabiri birenga ariko kuzabona umuntu aza akagiterura gutya muri bwa bushobozi bwacu twebwe Yego.
abaturage biragoranye Yego.
icyiza rero byoroha kuba yaza akagura iryo robo iyi nusu ikiro bibiri se cyangwa bitatu bitewe n'ubushobozi afite cyangwa n'abantu ari bugaburire mu muryango we
yego reka noneho dusubire ku murongo wa telefone twakire fosita Eh, ndayishimiye wari wa- Eh, uratwumva
ndawumva neza nta kibazo twari twakugerageje telefoni yawe iranga ariko wari watwandikiye rwose ubaza wif- uvuga ko wifuza ko bakongerera ubumenyi mu bijyanye no guhinga ibihumyo ukavuga ko ubi- ngo urabihinga ariko bikura ari bito eh, ukasha- ukifuza no kumenya aho wabona imigina yera neza Reka- reka rero ngo imigina yera neza Mm. sinzi niba ikibazo Mm.
cyawe nkisobanuye uko bikwiye mm, niba hari icyo wongeraho ubwo nuko na- nuko n'ubundi nari nabivuze Mhm.
kuko hari umu- hari umugabo njye ndi mu karere ka kayonza iburasirazuba ndi mu rwanda yego
hari umugabo na- nari nabonye mu karere ka kayonza ubihinga nawe u- u- u- ukora imigina noneho iyo namuguzeho yaje kunyereka uko babikora ariko yera utuntu dutoya cyane gusa ntekereza ko imigina ye ishobora kuba idafite karite nziza
reka ah, reka tubaze suzanne nikuze um, i- imigina ifite ubwoko butandukanye ku buryo hari iyera ishobora kwera ibihumyo binini indi ikera bitoya
Ah, ubundi ibihumyo byera bitewe n'uburyo wabifashemo hari n'uburyo ushobora kubifatamo bikagupfana biteze na rimwe niyo mpamvu rero tuvuga ngo muri aya mabwiriza atugenga cyangwa amategeko mu rugaga dusaba yuko nimba uhaye umuturage imigina ugomba no kumukurikirana ukamubwira igisabwa kuko ntabwo ushobora gufata nk'ibihumyo kuko bihingwa mu nzu cyangwa muri hangari ni ukuvuga ngo bihingwa ahantu hatagera izuba hatanava ubundi ukavomera no kuvomera nabwo bigira urugero rw'amazi uba ugomba gushyiramo ushyizemo amazi menshi imigina yabura ntushyizemo amazi make umugina wakuma ugashibukaho utwo duhumyo dutoya arimo aravuga rero ubwo ntabwo namenya icyateye kwera kuba yarejeje uduhumyo dutoya ushobora gusanga yarahinze mu nzu itabasha kwinjiza umwuka hari n'igihe bitangira gushibuka bigahita byuma bitewe no kubura umwuka byasaba rero kuba umuntu yamukurikiranye akamenya icyateye icyo kibazo yahuye nacyo faustin wumvise ibyo madamu nikuza kubwiye waba waragereranyije ibihumyo wejeje wowe n'ibyo wakugiriye inama wakweretse uko ugomba kubikora ibye bingana ugasanga bitandukanye hari inama wamugishije nyuma yaho
namugishije inama kuko we niwe waje kuza kumfasha kubihinga ngembana n'ubumuga nabaye ndi pararize ntabwo uko nkoresha ukuboko kumwe ubwo rero we niwe waje kubimfasha kubihinga anyereka uburyo nzajya mbyuhira nkajya mbyuhira buri ku rugero yagiye anyereka ariko yaje kumbwira ko itaka twakoresheje ariryo ryabyishe ryatumye bigwingira arambwa ngo azakomeza nkurikirane ubwo nawe nibazaga niba imigina nayo nta ruhare yaba ifitemo
naho ibijyanye n'urumuri cyangwa umwuka winjira mu nzu urumuri rwo nabihinze mu nzu n'ubundi muri korodoro ahantu hagera urumuri hagera n'umwuka uhagije pe
hari icyo wari ugiye kongeraho
umwuka urahari nabihinze muri korodoro ahantu hari umucyo n'umwuka uhagije we yambwiye ko ikibazo cyatewe n'uburyo yabiteyemo ariko njye nkomeza kugira dute ngo wenda ashobora kuba ari imigina yiwe idafite karite
reka alphonsine wumvise ibyo uyu muvandimwe avuze hari icyo inama wamugira
ubundi mu buhinzi bw'ibihumyo reka wenda tuvuge ko imigina ye nta kibazo ifite nyir'ugushyikira imigina arayihinze birarangiye ubwo ikiba gikurikiye biba ari ugukurikirana kugira ngo umusaruro ubashe kuboneka nk'uko suzanne yabivuze ibihumyo bikenera urumuri ndetse n'umwuka uwo muvandimwe yavuze ko ngo urumuri rurimo n'umwuka ngo yumva ugeramo hari igihe biba bigeramo ariko bidahagije icyo nacyo tukirebaho bikaba byanasaba kuba yasura nk'undi muhinzi noneho akaba yagereranya inyubako we akoresha kugira ngo arebe koko niba inyubako ye ifite ibyo bihagije noneho ikindi hari igihe ku musaruro wa mbere bijya bibaho ku migina hakazamukaho ibihumyo ariko navuga ko ni umurama uba warakuze mbere ugasa nk'aho usiganwa ibyeze ku nshuro ya mbere ukabona ntabwo bishishe ariko ibyo ntibiteye impungenge kuko ibyo ngibyo biba biri ku migina mikeya icyo gihe utegereza umusaruro wa kabiri kandi umusaruro wa kabiri wo uhita ugaragaza ingufu ntabwo nzi rero niba ari uko byamugendekeye umusaruro wa mbere ukagira uduhumyo duto uwa kabiri ukagira duto cyangwa se byose bikarangira bibaye duto ntabwo ubwo nzi nyirizina ngo byagenze bite wenda yabanza akatubwira niba n'imisaruro yose yarabaye dutoya
umusaruro wose wagize wabaye mutoya
waya ni umusaruro wa mbere nari mbonye ni uwa mbere wenda ubwo nategereza nko ku musaruro wa kabiri
ugakomeza Wenda ka- ka- rwanda Yeah, uvuga ngo rezilita ni nziza Mhm. yego ubwo ukomeza uz- ukomeza uvugane n'uwo wakwigishije uko ubihinga hanyuma ah, mu- m- ndibaza ko igisubizo muzakibona
ni ukuri akurikirane igipimo cy'amazi yirinde gushyiramo menshi kuko amenshi asenya imigina ariko nanone yirinde kuhumisha kuko iyo byumye nabwo ntibizamuka Mhm.
ndumva aricyo gisubizo Ye. reka tu- tu- tusubire ku murongo wa telefone ariko ah, mbanze nakire Ma- marine U- uwimana nagira ngo mu kanya wenda dushobora kukureka ukagenda ukajya gukomeza ubucuruzi bwawe ariko n- Yego.
nagira ngo ubanze utubwire hari umuvandimwe agomba kuba ari mu burundi yitwa samuel bucumi yatwandikiye ku- ku- kuri facebook avuga ngo ibyo bintu barya bizabatera indwara hari ing- indwara bita ntabwo ntabwo yabashije kuyuzuzaho ariko yavuze ngo ibyo bintu barya bizabatera indwara Nta- ntabwo mujya mugira ibibazo by'abantu batinya kugura ibihumyo bagira ngo birabatera indwara
Ye, amakese nk'aya araboneka ariko turagerageza kubafasha hari ubanza akakubaza ngo ese si bya bindi byica a- avuga nk'ibiyegeyege ukamusobanura ukamubwira ibi ni ibihingwa natwe abantu kandi byasuzumwe muri rabu nta byuzuza ubuzira- ubuziranenge nta kibazo uko rero ubamara impungenge ukababwira ko nawe ubirya barabi- babasha kubigura nta kibazo ba- bafite rero ikindi nafasha uwo muvandimwe ibihumyo nta ndwara bitera ahubwo ibihumyo biba mu marejime y'abantu benshi ndaguha urugero abantu b'abadiya- ba- ba- bafite diyabete bandikiwe kwa muganga kurya inyama z'umweru ubundi ibihumyo tubibara mu nyama z'umweru abantu bafite tansiyo cyane ko babakonsera kugabanya inyama z'umutuku bakabakonsera kurya iz'umweru tubaha ibihomyi ni regime rero y'indwara nyinshi ku bafite uburwayi butandukanye rwose ibihumyo birafasha kandi bikagira intungamubiri na nyinshi kurusha iziri hehe mu nyama mu gihe inyama bari kutubwira kugerageza kugabanya kuzifata kuko zigenda zitwagiza kenshi tugirwa n'inama rero yo kwirira ibihumyo kandi usanga ntacyo bitwara ni byiza haba ku bana haba ku bantu bakuru usanga twese bidufasha Yego.
kandi wariye ibihumyo ntabwo bazakubara mu bantu batariye inyama uba wanariye ndetse ufite poroteyine zifite poroteyine nyinshi uretse iyo mu nyama nta ndwara rero bitera Okay. So, um, reka rero noneho nk'uko nari mbikubwiye turakureka ugende ariko um, ubanze umbwire nesitoro izi uwayo iwe yanditse abaza avuga ati turashaka telefone nomero za telefone z'uwo muhinzi w'ibihumyo ubwo turaza kureba niba aba ba- ba- n- nikuze na alphonsine bari buziduhe Na- wowe wa hari icyo bigutwaye gutanga telefoni yawe nk'ababa bifuza kubigura
ni byiza cyane nta mpungenge kuko ngewe nanjye ubwo nkeneye abaza kungurira niyo mpamvu rero kuzitanga nta kibazo Nge.
ahubwo twifuza ko abahinzi bahinga byinshi kugira ngo tubibone mu gihe icyo ari cyo cyose ingano y'ibihumyo umuntu ashaka ayibone Mm, kuko hari ar- udashaka ibiro ijana hari udashaka ibiro mirongo inani biterwa n'aho abijyana hari Yego.
abo mu mahoteli hari abo mu maresitora abo bose tuba tubakeneye ndetse n'abajyana bike mu ngo kuko ni nabo dukenera buri munsi cyane kurusha abo ngabo bo mu mahoteli kuko abitwara nk'uyu munsi hagacamo igihe kenerwa abatwaye byinshi ariko mu ngo buri munsi birakenerwa birakenerwa abo rero rwose kuba bafata kontakite zacu ni byiza nkorera kimironko mu isoko ryaho hafi na n'igisata cy'amagi uhageze akareba ku magi akareba gatoya cyane ni aho ngaho mba ndakabaza marina twahita tubonana yego Yeah, ari uwaba Mu itange nta kibazo ari uwaba yifuza ku- uwaba yifuza se kubigurisha we u- wabyakira nawe yangana nawe yangana rwose Yego.
nakuvuga ngo dufite ikibazo cy'ibihumyo iyo ubonye umuhinzi ni umugisha ba suzana turakorana nabo ba rufonsine natwe tuba twifuza ko n'abahinzi benshi bagenda baza biradufasha kubaho utabura imari cyane ngewe ni domine nahisemo kubamo y'ibihumyo gusa nta bindi njya mbivangira Mhm.
ducuruza byonyine urumva rero dufitemo egisperiyanse nini cyane kandi ubimazemo igihe rwose yego Eh, noneho mbimazemo igihe.
ye ngaho bahe nomero zawe noneho ku buryo kijya ku nimero ruhande zanjye ya emutiyeni irimo iseru karindwi iminani ibiri gatanu gatatu gatanu kane mirongo inani na gatanu uyisubiremo
zeru karindwi iminani ibiri gatanu gatatu gatanu kane mirongo inani na gatanu urakoze cyane marine uwimana turagushimiye cyane ku nama ndetse n'ibitekerezo uhaye abakunzi b'ijwi rya amerika ubwo bazagusange mu isoko rya kimironko
yego Ye- murakoze cyane namwe mugira ibiganiro byiza yego yego urakoze twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi turimo kuvuga ku bijyanye n'ubuhinzi bw'ibihumyo Eh, noneho dusubire ku murongo wa telefone twakira ah, umusaza ngenzendori
amakuru ni meza ni meza uwo wese
nanjye meze neza rwose ndashima imana twabonye n'akavura nuko nuko
rwose turi mu gihe cyiza rwose cyo kwitegura pasika n'igisibo cy'uwa gatanu mutagatifu rwose twabonye imvura twabonye umugisha Mm, nuko ni byiza nuko ufite ikibazo cyangwa igitekerezo ndashimira umutumirwa kuko Abatumirwa.
n'ubundi ibihumyo ibihumyo bifitiye igi- akamaro mu mibiri yacu kuko bifite intungamubiri zubaka umubiri Eh, ariko nkaba wenda kiri njyewe wenda nicyo cyo namubaza kuko hari igihe usanga nka bamwe bafite ubumenyi bukeya mu gutegura ibihumyo cyangwa se mu kubihinga cyangwa se mu kubigira kugira ngo baba- batunganye n'imigino ya ba- ku buryo bakweza nk'ibihumyo ese harakorwa iki kugira ngo noneho akangure nkatwe cyangwa se nk'abari mu cyaro cyangwa se nk'abari hasi kugira ngo byose bigere hose cyangwa se eh, ku buryo wenda niba bafite nk'ubushobozi bakwigisha abantu kugira ngo ubu buryo bwo gutegura ibihumyo kuko ni ikintu cyashobora guteza umuntu imbere kikamuha amafaranga agatera imbere agakirigita ifaranga atubwire uburyo n'ubundi umuntu ashobora ku bashobora gukanguramo abandi cyangwa kuze kubyigisha abandi kugira ngo nabo babe babihinga ahantu hose usanga bihari kuko bifitiye umubiri akamaro Mhm. ibijyanye n'ubukangurambaga bari bigeze kubikomozaho mbere ariko um, reka tubaze uh, nikuze suzanne batubwire ashobora ku- kugaruka gatoya kuri icyo cy'ubukangurambaga ariko icyo icyo ngicyo uvuze cyo ku cyo ku- cyo kubitegura Wa- watubwira muri makeya uburyo ibihumyo bitegurwa
Eh, murakoze cyane ubukangurambaga bwo twabivuze kenshi cyane tuvuga ko tugenda tubukora mu buryo butandukanye mu biganiro dutanga nk'uku ku maradiyo Mm, bo tugenda dukora tujya kwigisha abaturage mu midugudu aho bafite ibikoni by'umudugudu abajyanama b'ubuzima kwigisha ababyeyi gutekera abana indyo yuzuye n'ahandi hagiye hatandukanye ubukangurambaga bwo ntibujya bu- bushira birakomeza Eh, ikijyanye rero no kubitegura ndashaka kumuha urugero mugize neza kumbaza iki kibazo abantu benshi ntabwo bazi kurya ibihumyo kandi ibihumyo iyo ubi- ibitetse nabi birakubihira ku buryo ushobora no kubizinuka Ni- muri urwo rwego rero jyewe na- nafashe iya mbere ntera intambwe nkomeza nitegereza impamvu aba- abantu batitabira kurya ibihumyo naje gusanga rero ikibazo ari uko batazi kubitegura ubwo tujya tugira amamurika y'abahinzi n'aborozi ajya aba iry'um- iryabaye umwaka ushize nararyitabiriye njyayo njyanwe no kwigisha abanyarwanda guteka ibihumyo icyo gihe nagezeyo nsanga koko uko nabitekerezaga niko biri ntabwo abantu bazi kurya ibihumyo ntabwo bazi kubiteka n'ababirya akenshi ni ababirya mu mahoteli babiriyemo amapotaje ibihumyo rero nk'umuntu unyumva nonaha ushaka kuba yataha nawe ubwe akagura ibihumyo akagenda akabirya ibihumyo ni igihingwa ugenda ugateka nimba ushobora kugiteka nk'uko uteka dodo cyangwa uko uteka inyama bitewe n'uko ushaka kubirya tuvuge urugero nk'umuntu ushaka kubirya nk'inyama urafata bya bihumyo byawe ugenda ubitunganye numara kubitunganya ubikate neza ufate na bya birungo n'ibyo ushyira mu nyama ibitunguru puwavuro ibiki byose bimwe byose ushyira mu nyama abantu babona igihumyo kuriya bakabo- bakagira ngo ni ikintu kiba cyoroshye akabanza gukaranga ibirungo agashyiramo ibihumyo nyuma kandi siko bimeze ahubwo ibihumyo nibyo ubanza mu mavuta shyiramo utuvuta dukeya ugashyiramo bya bihumyo byawe kuko nabyo bibyara amazi nk'uko inyama zibyara amazi ukagaraguramo byamara gushya ugashyiramo bya birungo ugakora isosi uko ubishaka cyangwa ukabirya byumutse washyizemo twa turungo utunyanya uduki ntushyiremo amazi ngo ukore isosi ubwo ni uburyo bumwe bworoheye buri muntu wese mbwira buri muntu wese utazi ibijyanye n'ibyo guteka ibihambaye agenda agakoresha iwe mu rugo akarya kandi bikamuryohera ibyo biroroshye ku byo babwiraga ibyo biroroshye kandi ndumva biryoshye ibyo biroroshye kuri buri muntu muntu wese ubundi buryo ushobora gukora boyiro yaba igitoki cyangwa ibirayi ukabikataguriramo rwa ruvange rwose ugashorerana ugateka biba biryoshye cyane nabyo si ibintu bihambaye ubwo ni ugutogoza se
gutogoza ubundi buryo rero nk'uko muzi inyama zivamo ibintu bitandukanye naricaye ndibaza ariko ko ibihumyo ari nk'inyama kuko ibintu biva mu nyama tutabikura no mu bihumyo nkora isambusa y'ibihumyo iraryoha cyane twotsa borosheti y'igihumyo iraryoshye cyane piza yo yenda nari nsanzwe nzibona dukora na burete y'ibihumyo ibyo bintu twabijyanye nabijyanye ku isoko ko uwo munsi njya kumurika mu imurika ry'abahinzi barabikunze cyane birabashimisha cyane uyu munsi iwanjye ku kazi dufite n'igikoni cyo guhugura abantu guteka ibihumyo mu buryo butandukanye yaba izo boroshete yaba izo sambusa yaba izo burete n'amasosi atandukanye arimo ya mapotaje n'ibindi ni byiza mu cyumweru kiri imbere rero turabishyira ku isoko hariya kimironko kuko abantu baratubaza iyi sambusa turayishaka ku isoko iyi burete turayishaka ntabwo twakongera kurya inyama kuko uzi nk'abantu bafite ibibazo by'uburwayi bakuwe ku nyama utabasha kurya isambusa ariko iyo abonye iriya sambusa y'igihumyo aba abonye umuti kandi iranaryoshye cyane kurenza iy'inyama yego ye ndabona iminota irimo igenda ishira reka twakire ubanza ari nawe wa nyuma haba kubaho norubere uratwumva yego yego nyarutsa ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo turimo kugana ku musozo
mbere na mbere ko nanze mbashimire nshimire n'uwo mubyeyi uburyo yabashije kwiteza imbere avuze ikintu koko usanga koko abenshi tutazi uburyo dutekamo ibihumyo ariko se nkibaza nti ese mu byarageramo wenda abonamo abakiriya bangana iki ese ari iki cyamuteye imbaraga kuba yafata uwo mushinga akawunonosora gutyo ikindi nkibaza ntise ashobora gutanga wenda nko ku bigo wenda nk'abanyeshuri hari ukuntu biga akaba yatanga sitaje noneho niba yanatanga sitaje aze gutanga iki na nimero ze ku buryo bamubonaho yego reka rero ubwo akanya gasigaye tukabahe nikuze suzanne banza hera ku nomero bashobora kukubonaho hanyuma umuhe n'inama ngufi cyane kugira ngo tubone uko duhana umwanya na alphonsine
murakoze cyane amahugurwa turayatanga amahugurwa turayatanga ikindi icyanteye kwitabira bino bintu ni uko nari maze kumenya agaciro bifite ku mubiri wa muntu ukuntu dushobora kuvana bivana abana bari mu mirire mibi wa mwana uri mu mutuku bino bimuvana muri ya mirire mibi cyane byihuse kurenza ibindi bintu naba narabonye kuko iki ni ikintu nagerageje mu mudugudu aho ntuye zawe
rero uwo muvandimwe minota yadushiranye yashatse kongera kumvugisha nimero bambonaho ni zeru karindwi iminani ibiri gatanu kane kane karindwi cumi na kane alphonsine nawe uyu nomero yawe unyarutsa
nimero badushobora kutubonaho ni zeru karindwi umunani zeru mirongo inani na rimwe makumyabiri na kane mirongo irindwi na rimwe dukorera rurindo masoro ndagushimiye cyane ndabashimiye mwese suzanne nekuze byukusenge alphonsine na marino w'imana namwe mwese inshuti mwari muduteze amatwi aho muri hose ndashimira kandi na bamfashije ku buhanga bw'ibyuma nadia taha wakiriye telefoni zanyu ni eugenia mukankusi mwari kumwe kuri mikoro mugire ibihe byiza